ni radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu burundi muratwumvira ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho mu rwanda ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu majyepfo ya uganda turi kuri voice of muhabura kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ku buhanga bw'ibyuma hari enjeniyeri cang ku bugenzuzi bwa gahunda hari nadia taha naho kuri mikoro mwumva ijwi ryanjye jeffrey mutagoma ndabasuhuza mbaha ikaze mu makuru tugiye kubagezaho muri kano kanya hano muri leta zunze ubumwe za amerika muri leta ya maryland ubwato butwara ibicuruzwa bwagonze ikiraro gikomeye cya cambridge mu mujyi wa baltimore kirasenyuka Our response teams are doing everything in our power to rescue and recover the victims of this collapse literally as we speak.
uwo ni wesmo guverineri wa leta ya maryland aravuga ko bakomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo batabare abaguye mu mazi muri haiti hakomeje kuba impagarara zishingiye ku ishyirwaho ry'inama y'inzibacyuho ishinzwe kuzashyiraho umukuru w'igihugu mushya minisitiri w'intebe wa israel benjamin netanyahu kuri uyu wa kabiri yatangaje ko atazadohoka mu gikorwa cyo gutsemba umutwe wa hamas naho ingabo za taiwan kuri uyu wa kabiri zakoze igerageza ry'ibisasu byagenewe gushwanyuza ibindi mu kirere amakuru arambuye ni mu kanya gato ntimujye kure amakuru ku ijwi rya amerika tuhere kwavugwa hirya no hino ku isi duhereye muri senegal aho basiru diomaye faye umunyapolitiki utavuga rumwe na leta muri icyo gihugu ari we watorewe kuba umukuru w'igihugu mushya inkuru ya fidel niyo ngabo basiru diomaye faye afise imyaka mirongo ine n'ine muri iki gihe yashikiye amabanga y'umukuru w'igihugu mu kiringo kiri munsi y'indwi zibiri gusa inyuma y'uko arekuwe avuye avuye mu munyororo basiru diomaye faye yagize ati Je lance un appel à nos frères et sœurs africains pour qu'ensemble nous consolidions ndashaka kumenyesha makungu n'abandi batari bake dukorana ko senegal izokwama yubahiriza ibyo yiyemeje kurangura senegal izoguma ari igihugu kivandimwe bitekanye kandi kizigiwe n'abandi abo ari bo bose bikorana ni igihugu kizoguma gikorana nabo mu cubahiro no mu buryo bufitiye inyungu impande zose certaines méthodes, stratégies et priorités politiques.
mu gihe ibyavuye mu matora yabaye ku munsi w'imana itarashigwa ahabona icesi amadu ba yahoze ari umushikiranganji wa mbere yari ashigikiwe na perezida makisal yaronse ikibanza cya kabiri mu matora y'umukuru w'igihugu yaremeye ko yatsinzwe mu matora bifatiye ku biharuro vya mbere vy'ivyavuye muri ayo matora intsinzi ya basiru diomaye faye yerekanye ishavu ry'abakiri bato bahanganye n'urugero ruri hejuru rw'ubushomeri n'amakenga ku bijanye n'ubuyobozi muri senegal faye yari ashigikiwe n'umunyapolitiki akomeye atavuga rumwe na leta usman sonko yimwe uburenganzira bwo kwitoza mu mabanga y'umukuru w'igihugu kubera yari yagiriwe n'ivyaha imbere yaho faye niwe yitoje mu kibanza ciwe faye yarapfunzwe yagirizwa ivyaha bitandukanye birimwo kwambika iceye abategetsi
fidel niyo ngabo tugiye muri haiti hakomeje kuba impagarara zishingiye ku ishyirwaho ry'inama y'inzibacyuho yashinzwe kuzashyiraho umukuru w'igihugu mushya oriyani itanga ishaka nibyo atubwira ejo ku munsi wa mbere umwe mu bategetsi b'akarere atari yemerewe guha ibiganiro bimenyeshamakuru yabwiye itororokanizo ry'amakuru ry'abafaransa afp y'uko uwo mugwi uzotora umukuru w'igihugu mushasha utaratorwa kubera amakenga ahari ku mutekano wabo n'ibindi uko guteba gutora abagize uwo mugwi kuri ko guterwa n'ibitero biriko birakogwa n'imigwi y'abagizi ba nabi ku mugwa mukuru wa haiti muri bo harimwo abantu bitwaje ibigwanisho bakorana n'umugwi ukomeye cyane uheruka guturira ikibanza cyo gukoreramwo imodoka ubwo bugizi bwa nabi bwakozwe muri ico kibanza bwatumye abakorera muri ico kibanza bakivamwo mu gihe kandi uyu muriro wasambuye inyubakwa zitari nke elidor samuel umwe mu bakora umwuga wo gukora imodoka yagize ati
ibintu byose byaraturiwe ubu si ubuzima abantu bakiri bato bafise imyuga yabo ntibashobora kuba hano ntawe ushobora kuba muri iki gihugu kuva ku itariki ya mirongo ibiri n'icyenda z'ukwezi kwa kabiri abantu bitwaje ibigwanisho baraturiye ibiro by'igipolisi bitari bike bararasa ikibuga cy'indege mpuzamakungu gushika n'ubu kikaba kicugaye barongeye barugurura agasho ka mbere kanini mu gihugu bararekura abanyororo bashika ku bihumbi ine
minisitiri w'intebe wa israel benjamin netanyahu kuri uyu wa kabiri yatangaje ko atazadohoka ku gikorwa cyo gutsemba umutwe wa hamas ni mu gihe hanenga inama ishinzwe amahoro ku isi y'umuryango w'abibumbye isaba ko haba agahenge bidatinze mu ntambara hagati ya israel n'umutwe wa hamas mu ntara ya gaza fidel niyo ngabo benjamin netanyahu yatangaje ko atazokubahiriza ivyasabwe n'umugwi hamas yavuze ko bitagira umutwe n'amaguru yavuze ko azobandanya gukora ibishoboka byose kugira ashike ku migambi yose yihaye ku vyerekeye ingwano mu ntara ya gaza iyo migambi akaba ari ukubohoza abantu bose bagizwe imbohe gusambura ubushobozi bwa gisirikare bw'umugwi hamas no kubona ko intara ya gaza itakigaramiye umutekano wa israel abategetsi b'umugwi hamas ku munsi wa mbere bavuze ko babwiye abajejwe ibiganiro bariko bakora uko bashoboye kugira bashike ku masezerano yerekeye agahengwe basiguye ko umugwi hamas utazohindura ivyo washikirije birimwo gukura inteko zose za israel mu ntara ya gaza guhanahana abanyororo bari mu mabohero muri israel hamwe n'abo uwo mugwi wagize imbohe impande zombi zitana mu mitwe mu ntara ya gaza zagumye zitsimbataye ku ngingo zafashe zihagaze ku vyo zisaba muri iki gihe hari utwigoro tumaze indwi zitari nke twa leta zunze ubumwe za amerika misiri na qatar mu ntumbero yo gutora uburyo bwo guhagarika vy'agateganyo intambara kurekura abagizwe imbohe no kongereza imfashanyo abasivile baba mu ntara ya gaza bakeneye vyihutirwa umushikiranganji wa mbere wa israel benjamin netanyahu kuri uyu wa kabiri yatangaje ko aho umugwi hamas uhagaze vyerekana ko uwo mugwi yise uw'iterabwoba udashaka kubandanya ibiganiro bifise intumbero yo gupfundika amasezerano yumvikanyweko n'impande zombi
fidel niyo ngabo ingabo za taiwan kuri wa kabiri zakoze igerageza ry'ibisasu byagenewe gushwanyuriza ibindi mu kirere ibyo bisasu byo mu bwoko bwa misile ziswe patriot byakozwe muri leta zunze ubumwe za amerika taiwan iravuga ko iryo gerageza rirushaho gukaza imyiteguro y'ingabo zayo mu gihe ubushinwa bukomeje icyo yise ubushotoranyi kuri icyo kirwa ubushinwa buvuga ko taiwan ari igice cyabwo bityo bukemeza ko butazarorera gukoresha ingufu mu gihe ari ngombwa kugira ngo bushyire icyo kirwa ku murongo indege za gisirikare z'ubushinwa n'ubwato bw'intambara by'icyo gihugu bihora birekereje iruhande rw'icyo kirwa mu gihe ubushinwa bukomeje kotsa igitutu ubutegetsi bwa taiwan bukoresheje icyo abahanga babona nk'ibikorwa by'ubushotoranyi bushobora kuba imbarutso y'intambara igihe icyo ari cyo cyose perezida wa taiwan tsai ing-wen uh, ntakozwa ibivugwa n'ubushinwa byo kwiyitirira icyo kirwa ni igikorwa cyatumye ubushinwa buhagarika imishyikirano mu nzego nkuru z'ubutegetsi bw'ibihugu byombi kuva agiye ku butegetsi mwaka bihumbi bibiri na cumi na gatandatu tsai ing-wen yongereye ingengo y'imari ikoreshwa n'igisirikare cya taiwan mu myaka umunani amaze ku butegetsi yongereye intwaro igihugu kigura hanze hanategeka anateza imbere icurwa ry'izikorerwa imbere mu gihugu nk'amato y'intambara n'ibyoganyanja bya gisirikare noneho tujye muri pakistan aho umwiyahuzi yiturikijeho igisasu ku muhanda uhuza icyo gihugu n'ubushinwa gihitana abantu batanu ubushinwa bwasabye pakistan gukora iperereza kuri icyo gitero kibaye icya kabiri kuva mu myaka itatu ishize oriane itanga ishaka
icyo gitero cyakozwe ku ibarabara rikuru rihuza pakistan n'ubushinwa bakt zahir umupolisi muri ako karere yabwiye ijwi rya amerika ko amatohoza kuri icyo gitero cyakozwe n'umwihebyi yatanguye nta mugwi uratangaza gushika ubu ko ari wo wagize icyo gitero gikomeye cyane kitari giherutse gukogwa ku benegihugu b'ubushinwa umukuru w'igihugu cya pakistan asif ali zardari yiyamirije icyo gitero yongera arahoza imiryango yabuze hamwe na leta mbanyi y'ubushinwa mu itangazo ryasohowe ubuserukizi bw'ubushinwa mu gisagara cya islamabad bwasabye bushimitse ko leta ya pakistan itohoza ubwo bugizi bwa nabi mu buryo bwihuta si irya mbere abenegihugu b'ubushinwa bakorerwa ko igitero muri ako karere karimo imisozi myinshi hagati y'umwaka wa bibiri na mirongo ibiri na rimwe igitero cy'ubwihebye nk'icyo cya bombe cyarakozwe ku modoka zitari nke zunguruza abahinga bo mu gihugu cy'ubushinwa muri icyo gitero abashinwa icenda barishwe abandi banyepakistani batatu bakorana nabo barahasiga ubuzima
mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa uganda mu bice bya kisoro nyarusiza bihanga nyakabande n'ibindi bice bihegereye muratwumvira kuri voice of muhabura kuri mirongo inani n'umunani ibice icyenda aya makuru kandi ushobora kuyasanga ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu radiyo yacu viyewe akadomo komu mudusanga ku mbuga mpuzambaga za youtube instagram facebook na x kuri voa radiyo yacu mu kanya gato navuga mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika tubanza ariko muri leta zunze ubumwe za amerika muri leta ya maryland aho ubwato butwara ibicuruzwa bwagonze ikiraro cyitwa keybridge mu mujyi wa baltimore mu gicuku cyo kuri uyu wa kabiri iyo mpanuka yatumye ikiraro gisenyuka gisenyukira mu ruzi rwa patapsco ruri munsi y'icyo kiraro imodoka zitari nke zaguye muri urwo ruzi fidel niyo ngabo arakomeza iyi nkuru abajejwe gutabara bariko bararondera abo barokotse icatumye ubwo bwato buseka ico kiraro ntibitomoye ubwo bwato bwari butwaye ibidandazwa bwasetse ikiraro citwa francis scott key bridge mu gihe c'uruja n'uruza rukomeye rw'imodoka mu masaha yo mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri abantu babiri batabawe yamara igitigiri cy'abandi batari bake bashobora kuba baguye mu mazi ari munsi y'icyo kiraro ntikiramenyekana amasanamu ya videwo yafashwe igihe icyo kiraro cyariko kirasenyukira mu mazi yashizwe ku mbuga ngurukana umenyi ubwo bwato bwatse umuriro inyuma y'iyo mpanuka brandon scott umukuru w'igisagara cya baltimore yatangaje ko atawe kwigeze yiyumvira ko yobonye n'amaso yiwe ikiraro gikomeye ca Keybridge gisenyuka ukuraho yavuze ko uko ibintu byagenze ari nk'uko bigenda mu ireresi brandon scott yatangaje ko isanganya ryabaye mu masaha ya kare yo kuri uyu wa kabiri ari ibintu bibabaje cyane kuruta uko umuntu ashobora kubivuga abategetsi bo mu gisagara cya baltimore batangaje ko igitigiri cy'abantu batari bake bariko barakora kuri icyo kiraro ca Keybridge igihe cyasenyuka imodoka zitari nke zaguye mu mazi akanye ari ku metero cumi na zitanu munsi y'icyo kiraro umushikiranganji ajejwe gutwara abantu n'ibintu wa leta ya maryland paul wisfeld yatangaje ko uruja n'uruza rwose rw'ubwato ku kivuko ca baltimore rwahagaritswe gushika hari ibindi bitangajwe buramatari wa leta ya maryland west moore yatangaje ingingo zo mu bihe bidasanzwe yavuze ko ariko akora kugira leta ya amerika imuronse uburyo akeneye westmore yagize ati This morning, our state is in shock. And I want to take this moment to speak Ku directly.
gitondo leta yacu yaguye mu gahundwe nshaka gufata aka kanya kugira mbwira abanyagihugu ba leta yacu ko nkengurukiye cyane mwebwe mwese mwashitse ubwa mbere ahabereye isanganya ku butwari bwanyu inguvu mwerekanye ku bintu byose mukora ku nyungu za twese mwabonye ibyabaye muca muribaza icyo mwokora kugira mutabare abagiye ahabereye isanganya bariko barakora ibishoboka byose kugira batabare abageramiwe n'isenyuka ry'ikiraro ca keybridge muri uyu mwanya tuvugana The victims of this collapse, literally as we speak.
ibiro bijejwe gutohoza ivyaha vya amerika fbi vyishikiye ahabereye isanganya ku kiraro ca keybridge mu gitondo co kuri uyu wa kabiri yamara wisfeld yavuze ko ataterabwoba bariko bikeka ku vyabaye perezida wa amerika joe biden yahawe amakuru ajanye n'iryo sanganya
fidel niyo ngabo kandi turi kumwe ku murongo wa telefone fidel utuye hirya y'aho icyo kiraro kiri aho ibyo byabereye mbanze ngo usuhuze wiriranywa amahoro
n'amahoro ye iki kiraro cyubatswe ryari gifite akahe kamaro
iki kiraro francis scott key bridge kireha ibirometero bibiri n'imetero amajana atanu na mirongo irindwi na zitanu cyatanguye kubakwa mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri cuguruwe ku itariki mirongo ibiri na zitatu y'ukwezi kwa gatanu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi n'indwi ico kiraro citiriwe francis scott key yanditse ururirimbo ruhayagiza igihugu ca amerika rwiswe star spangled banner ikibanza ico kiraro kirimwo kivuga ko kiri ku yaridi ijana ni ukuvuga nk'imetero mirongo icenda n'imwe umuntu a- a- avuye mu kibanza citwa fort mark henry kiri mu gisagara ca baltimore ku nkengera z'ibahari atlantic ari ku itariki cumi na zibiri y'ukwezi kw'icumi na kabiri mu mwaka w'igihumbi ki- igihumbi kimwe amajana umunani na cumi na kane aho ubwongereza abasirikare b'abongereza batera ibibombe muri ico kibanza ico gitero catumye yandika ivyo bita poeme mu rurimi rw'igifaransa yahindutse ururirimbo ruhayagiza igihugu ca amerika
Mm. none ugereranije u- u- imodoka cyangwa se amakamyo hanyura nk'uko byari bisanzwe bimeze urabona hari ingaruka bizagira bi- zikomeye ku rujya n'uruza ndetse no ku bucuruzi mpuzamahanga ivyo ni bi- ni bisanzwe ni i- ingaruka zizoba nini cyane rwose ikiraro francis scott key bridge caciweko n'imodoka zikora imirimo y'ubudandaji n'iz'abantu bagira ingendo eh, zirenga imiliyoni cumi na zibiri n'ibihumbi amajana ane mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu hisunzwe raporo ya leta ya maryland yashyizwe ahabona mu kwezi kw'icumi na rimwe mu mwaka urangiye imodoka zigera ku bihumbi mirongo itatu na kimwe zikoresha ico kiraro ku munsi hisunzwe amakuru atangwa n'ubushikiranganji rero gutwara abantu n'ibintu bwa maryland ingaruka rero ku vyerekeye ubutunzi ku isenyuka ry'ico kiraro nk'uko nabivuze ni nini cyane rwose ico kiraro ni kimwe mu masoko akomeye cyane y'amafaranga leta ya maryland yinjiza mu kigega cayo imirimo kuri ico kikaro- kuri ico kiraro ikaba yahagaze inyuma y'uko gisenyutse umuntu rero aravye ico kiraro ni kiraro kubera cyasenyutse caziriye uruja n'uruza rw'amato aja n'ayava ku kivuko ca baltimore ico kivuko kikaba gikoreshwa cane umuntu aretse ubucuruzi bwo muri aka karere n'ubucuruzi amato agira uruja n'uruza aja mu bice bitandukanye vya amerika no mu bice bitandukanye vyo ku isi aca muri ico kivuko ubu rero imirimo ikaba isa n'iyahagaze ni ibintu bitoroshe perezida wa leta zunze ubumwe za amerika mu kanya joe biden eh, yavuze ko eh, i- isenyuka ry'ico kiraro ki- rizogira ingaruka zikomeye mbwa yemeye ko leta ya amerika izokora ibishoboka vyose kugira ngo ifashe gusubira kubaka ico kiraro yavuze ko amafaranga kizotwara leta ya amerika izokora uko ishobora kose akaba ariyo iyariha yabisabye ko kongere ya amerika yobimu- yobimufashamo Mm. Eh, mu kanya koko amaze gukora ikiganiro um, n'abanyamakuru aho yavugiye ibyo ngibyo umaze kutugezaho ariko abahanga hirya no hino ku mateleviziyo ya hano muri amerika bakomeje gukora ubusesenguzi ku byerekeye iki kiraro waba washoboye eh, kumva icyo bamwe mu bahanga mu bikorwa remezo bavuga ku byerekeye igihe eh, iki gi- kiraro ndetse n'icyambu cya baltimore gishobora kuzongera gusubira gukora
hari umuhinga yari kuri cnn mu kanya yavuze ko bishobora kuzofata imyaka itanu kugira ngo basubire kugiheraheza muri iyo myaka itanu urumva ni igihe kirekire ku kiraro gifitiye akamaro ubutunzi gifitiye akamaro uruja n'uruza rw'abantu nk'uko nabivuze abantu bashika ku bihumbi mirongo itatu na kimwe eh, baraca kuri ico kiraro imodoka zabo bariko baragira uruja n'uruza baja mu mirimo itandukanye yaba iy'ubudandaji canke y'abantu ku giti cabo mu mirimo basanzwe bakora urumva ni ni agahombo gakomeye cyane ku- kuri leta ya maryland no ku bucuruzi muri aka karere muri amerika no ku isi mu gusoza fidel eh, b'ubwato bwavaga hano nyine muri amerika bwerekeza i colombo muri sri lanka ah, hari i- icya- icyatangajwe ku cyo bwari bwikoreye ikindi kandi ufite n'akanya muri make wanatubwira ibijyanye n'ubukorwa ibikorwa by'ubutabazi aho bigeze impamvu wenda n'abantu bataguye mu mazi ari benshi fidel
ubwo bwato urumva bwari baravuga ko bwagize ikibazo cy'umuyagankuba amakuru bariko baravuga gushika ubu Ah, aribyo byatumye giseka ico kiraro kandi ni- ni ubwato bunini cyane bavuga ko bwari uburemere bwawo bwari ibihumbi ijana eh, ama- amatoni ibihumbi ijana murumva ko ari ubwato butoroshe bwasetse ikiraro nka kijya kireha ibirometero bibiri birenga Eh, kugira ikiraro cyose kuri kuri ubwo eh, gifite ubwo burebure cyose gisenyukire mu mazi urumva ko ari ubwato bwari bukomeye cyane hanyuma ah, ku bamaze gu- abatabawe gushika uno ubu bavuga ko ari abantu babiri mugabo hari abandi niba ntihenze umenga bashika kuri indwi bataramenya irengero ryabo bakorokeye muri ayo mazi bari mu modoka baracariko ibikorwa byo kubarondera biracariko biraba ariko ukuntu bavuga aya mazi akanye eh, n'ukuntu umuntu ari mu yugaraniwe muri ayo mazi akanye kuri ubwo buryo ko igihe cyo kushobora kubandanya ari muzima uh, kiba ari gito uh, batangwe kuvuga ubu si ibikorwa byo gutabara batangwe ibikorwa byo gutora uh, abo bantu kumbura ibiziga byabo
fidel niyo ngabo umunyamakuru w'ijwi ry'amerika utuye mu birometero bike uvuye aho iryo sanganya ryabereye reka tugushimire cyane kuri ubwo busesenguzi utugejejeho
murakoze
radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc tuve hano muri amerika twerekeze muri senegal nanone aho basiru diomaye faye ariwe watsinze amatora yo muri icyo gihugu yabaye ku cyumweru wari umukandida w'impuzamashyaka yari ku butegetsi amaduba yaramuhamagaye amubwira ko amwifuza amwifuriza kuzayobora neza senegal akoresheje urubuga rwa egisi nawe perezida makisal yanditse ko yishimiye intsinzi ya basiru diomaye faye umunyapolitike utavuga rumwe n'ubutegetsi mu burundi agatorwasa yari mu bakurikiranira hafi ayo matora yavuganye na mugenzi wacu diane nini nahazwi amatora muri rusange yagenze neza umutekano wari ucungerewe bikwiye kandi atari bimwe nka bimwe by'iwacu usanga bambaye amakoho n'amaroketi n'iki yaba abapolisi yaba abajandarume wasanga bibereye kure y'aho abantu bariko baratorera ubabajijeho bakubwira bati turi ngaha guhagararira ibwirizwa shingiro hageze guharura turabikurikirana diomaye byaragaragara yuko ahava atsinda ntibimenyerewe ko ababa bari ku butegetsi bahuta bemera ko uruhande rutari ko rwatsinze cyane cyane ku mugabane wa afurika ubwo butumwa buvuye muri senegal mu yahe nsiguro insiguro tubuha ubwa mbere na mbere ni uko bigaragara neza yuko abatware b'iki gihugu bubahiriza abo batwara barabubaha bakubahiriza n'ibyo bashinze ni akarorero keza kuko murazi yuko byari byameze nk'ibigorana gatoyi uri ku butegetsi yari yashatse kubwigumiza ko mugabo abanyagihugu bavuze bati nyabuna nyabuna ibyo igihugu ugire si byo yarumvise akamba bamuteye aremera yaza kuba adafise ishyaka adafise urukundo ku gihugu ciwe yari gushobora gukoresha ubwo bubasha afise bw'umukuru w'igihugu kumbure n'inzego atwara z'umutekano n'izindi kugira ngo agire ibyo ashaka mugabo siko byagenze mu masatanu byari bimaze kugaragara yuko diomaye atsinda uko bigenda kose abanyagihugu baragize ibintu by'umunezero mu gisagara bagenda n'amadarapo bagenda basubira bagaruka mu mabara makuru n'amapikipiki n'amamodokari nta mupolisi yigeze aza kubitambika imbere ngo bimwe by'iwacu baca baza ngo murahungabanije umutekano muragize gute bagumye batekanye aho bari ni nk'ubutumwa abanyagihugu bariko baraha abategetsi y'uko by'ukuri ibintu uko byagenze barabyishimiye kuba rero abategetsi bashoboye kubahiriza rero ibyo abanyagihugu bavuze bashinze ni ubutumwa bwiza ku batware bose bo muri afurika ni ubutumwa bwiza ku batware bo mu bihugu bya mu karere k'iwacu kuko uyu yahavuye atsinda amatora n'uwo bafatanije sonko ntibari borohewe mu minsi iheze mugabo kubera yuko kino gihugu ubutungane bufise ijambo byaragaragaye yuko ibyo ari byo byose batoguma bafatira mu maboko imugongo igihugu iyo ubutungane rishinze mu bwigenge rirakurikizwa amatora aratunganywa kandi abari bibaza kumbure ko byava biba nabi ahubwo byabaye byiza cyane rwose kuko muri ayo matora yose aho bayakoze mu gihugu cyose nta hantu na hamwe higeze habaho guterana amajambo cyangwa gushwara cyangwa gukomeretsanya hose byagenze neza abantu bose bakoze amatora bafise umutima utekanye bumva yuko iryo bashinga riza ku biryo icyo rero ni ikintu cyoba ikigwa gikomeye mu bihugu byinshi byo muri afurika na cyane cyane igihugu cy'iwacu cy'u burundi aho amatora umenga ni isoko y'ingorane urabye n'ibiri ko biraba uno munsi aho turi ko turaburabuzwa rero uyu munsi nazindutse mbona ubutumwa bw'umushyikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu asa n'uwuntera ubwoba ngo hari abantu ngo yumvise ngo ngo bahanahana ngo amajwi ngo babaza ngo ahaba ngo babaza imodoka yagenderamwo
duca tugaruka reka ivyo duca tubigaruka ko ku bwa senel mbwa tubanze duheze ibi vyo ngaho muri senegal muri akandi gasha karimwo ni akadiomaye n'uw'imyaka mirongo ine n'ine sonko kuva mu gasho ugaca usa nk'ugiye ku butegetsi navyo nyene ni bishasha mu matora ya afurika ntibimenyerewe cane rwose imyaka yiwe ni uko kuvuga ngo baragwaniye ivyo bagwaniye bagiye kubironka hari ico bizokomeza muri demokarasi ya senegale canke senegale yari isanzwe ikomeye kuri demokarasi yayo nta gihindutse kigiye kuboneka demokarasi yari isanzwe ikomeye mugabo kizoba gihindutse ni uko kumbure abo bantu baje ku butegetsi ari nk'urundi runganwe atari rwarunganwe bamwe bavuga bati nibo nararibonye nibo bubandanya byose nko kumwe kwa iwacu bavuga ngo bazova ku butegetsi ngo yesu agarutse icyo rero ni ikintu nacyo nyine mbona yuko ari ikintu ciza cyane nta muntu agira ijambo kubera ashaje atarigize akiri muto kuko ubuntu ntibuzana na- n'ubusaza ubuntu buravukanwa bugakuranwa nezera yuko abo bantu barinze bavuga bati natwe tugize umugambi wo kuraba ico twoterera mu gihe boduha kurongora iki gihugu kandi abantu bakumva yuko babizeye bakabahunda ayo majwi nizera neza yuko hariho icyo bizohindura mu myiyumvirire ya bamwe n'abandi muri afurika no mu isi niwashaka mbega none honorable agatongwasa ayo matora ya senegale eh, mwagiye kurorera muhagarikira mwatumiwe nkande ko eh, mu burundi ubushikiranganji bwavuze ko atamugambwe senere mukiramutse muribuka yuko mu kwezi kwa cumi na rimwe twatanze itangazo tumenyesha yuko ibibazo biri mu gihugu kimwe bisa n'ibis- n'ibiri mu kindi ko dukwiye kugira urunani rwo kwiyumvira ingene twofasha guhinduka kwa afurika n'ibihugu byacu ni muri iyo ntumbero rero twashoboye kuza kujya du- tu- tu- turorera amatora tugire icyo tuhigiye tugire n'icyo dukuyemwo kuko akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze muti rero mu burundi naho mu gihe muri muri senegale babandikiye bariko bababwira ko muriko mugumura abanyagihugu jewe umushikiranganji nasanze ubutumwa bwa saa kumi na zibiri n'ama- n'iminota ku mahoro honorable ngo abantu banyu ngo bigo barahanahana amajwi ngo babaza ngo aho mba muri modoka ngenderamwo ngo ntibarabironka ngo ndabibahe bat- batararuha ni iterabwoba mbona ririko riraba ariko kandi biri n'icyo bihishije kuko igihugu c'iwacu umenga ingwara yo kurementanya umenga sinzi iyo bayikuye sinzi ko banagira n'akigoro ko kuraba ingaruka zo kurementanya kuko yaba harimo ikintu cy'iterambere byazanye ubibandanije mugabo nta terambere byazanye tubashimire honorable agatongwasa kuri kino kiganiro muhaye ijwi rya amerika ariko imbere yo kubashimira tubashimire nkande nka rwasa atwara senere canke yavanywe ku burongozi bwa senere wasa atwara umugambwe cnr kuko ibyakozwe ingozi ni iby'umushikiranganji si iby'inyankamugayo murakoze kuri kino kiganiro muhaye ijwi rya amerika murakoze namwe You're a family. They are very happy to hear your voice on the radio. Voice of America. Ijwi rya America. Rihuza abantu.
ijwi rya amerika ikujyane muri cad aho abasirikare barindwi muri icyo gihugu bamaze kwicwa n'ibisasu bya bombe bikekwa ko byatewe n'abarwanyi ba kisilamu wa boko haram oriyani itanga ishaka nibyo atubwira Ivyo vyabaye mu karere imigwi y'iterabwoba ya Kiislamu ya Jihad hamwe n'umugwi wo muri Nigeria wa Boko Haram icumbitsemwo. Perezida Muhammad Idris Deby Itno yavuze ko hari n'abandi basirikare bakomerekeye muri ico gitero cabaye ejo ku munsi wa mbere mu karere ka Chuku Telia hafi y'ikiyaga ca Chad. Ni ku birometero amajana abiri uvuye ku mugwa mukuru Njamena. itororokanizo ry'amakuru ry'abafaransa afp rivuga ko imodoka abo basirikare barimwo yaciye kuri bombe yatezwe igihe bari mu bikorwa byabo byo gucungira umutekano indwi muri bo baciye bitaba imana abandi barakomereka akarere gakikujwe n'ikiyaga chad gasanzwe gahuza ibihugu vya nigeria niger cameroon na chad kama kabayemwo ibitero vy'umugwi boko haram hamwe n'ibitero vy'abagwanyi baharanira leta ya kiislamu mu karere k'uburengero bwa afurika kazwi nka iswap
oriyani itanga ishaka tugushimire kuri iyo nkuru dushimire namwe mwese mwari muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika nshimira na bagenzi banjye bamfashije kubagezaho aya makuru canke hari ku buhanga bw'ibyuma nadia taha niwe wamfashije ku bugenzuzi bwa gahunda aya makuru yarahagarariwe na edi rwema na hoge mwumva kuri mikoro ndi jeffrey mutagoma twese turagira tuti amahoro n'amahirwe kuri mwese